Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadeetti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashintan Diisii irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam jirtan hordoftoota keenyaa.
Kun torbanitti guyyaa sanbataa ka dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Qophii dubartootaaf maatii kanarraa keessatti gabaasaalee lama qabnaa inni jalqabaa ijoollee durbaa Afgaanistaan kanneen Taalibaaniin mana barnootaarraa ugguramuun gara Paakistaanitti baqatan ilaalchise gabaasa ergame. Akkasumas Keeniyaa keessatti ulfa ofirraa baasuun dhorkaa ta'us dubartoonni hedduun miidhaan irra ga'uusaa ilaalchisee gabaasa ergame dhiyeessina jalqabarratti kan ijoollee durbaa afgaanistaaniin jalqaba.
Aayishaa Rahiimii yeroo Talibaan bara 2021 aangoo Afgaanistaan qabachuun shamarran barnoota sadarkaa lammaffaa dhorke kutaa 11ffaa turte. Waggaa sadii booda Raahimiin baqattuu taatee Paakistaan magaalaa Peeshuwaar bakka mana barumsaatti deebi'uuf abdii qabaatte keessa baqattummaan jiraatti. Oduu gabaasaan VOA muskaasaa fi raahimii waliin wal arguun gabaaseera. Shamarreen ganna kudha saddeetii Aayishaa Raahimii muddee bara 2022 irraa eegalee maatii ishee waliin Paakistaan magaalaa Peeshawar keessatti baqattuu taatee jiraachaa jirti. Hagayya bara 2021 yeroo Taalibaan Afgaanistaan aangoo qabatanii barnoota sadarkaa lammaffaa shamarranii irratti uggura kaa'an umriin ishee waggaa 15 ture. Raahimiin yeroon kun isheef obboleettiiwwan ishee quxisuu lamaaf rakkisaa akka ta'e dubbatti. Waggoota sadan darban silaa yuunivarsiitii dhaquutu narra ture. Silaa hegeree gaarii argachuuf hojiis ni arganna turre jette. Tokkummaan mootummootaa akka jedhetti uggurri Taalibaan mana barnootaa sadarkaa lammaffaarra kaa'e ijoollee durbaa Afgaanistaan miliyoona tokkoof tuqaa shan miidhe. Raahimiif maatiin ishee hacuuccaa jalaa miliquuf gara Paakistaanitti baqatan. Uggura barnootaatti dabalee Taalibaan dubartoonni hojii akka hin hojjenne karaa dheeraa akka hin imalle ispoortii akka hin hojjenneef paarkiiwwan uummataatti akka hin argamne uggure. Uggurri barnootaa. ijoollee durbaa afgaanistaanirra miidhaa guddaa geessisee jetti raahimiin. ijoollee daree keessatti waliin baranne hiriyoota koo asiif afgaanistaan keessaa innaan ilaalu dhugumatti ijoollee durbaaf maatiiwwan isaaniif salphaa miti jette. afgaanistaan keessatti barsiisonni manneen barnootaa yeroo fi kan sirnaa hin taane kan akka kanaa kan kaabul keessatti. waan danda'an hunda hojjechaa jiru maqaa ishee abbaa utuu hin tuqin kan of beeksiftu shabaanaan egeree dhaloota shamarran afgaanistaan barnoota argachuu hin dandeenye ishee yaaddessa. ijoolleen durbaa haala hamtuu keessa jiru yoo manni barnootaa akkuma cufametti ture hegeree isaaniif waan gaarii natti mul'atu mee yaadi yoo intalli durbaa tokko kutaa kurnaffaa keessa jiraatte ta'e. haalli kun waggaa kudhaniif yoo itti fufe mana barnootaatti deebite ni xumurti jettee yaaddaa jette gama biraatiin raahimiin barnoota ingiliffaaf kompiitaraa paakistaan keessatti barataa jirti garuu guutummaan mana barnootaa seentee baruuf taalibaaniin to'atamee jiru ministirii barnootaatti deebi'uu qabdi achi immoo baqachuuf dirqamte. hanga tokko barnoota argachaan jira garuu sababa taalibaaniin galmee mana barumsaa koo argachuu waan ani hin dandeenyeef amma asitti mana barumsaa deemuu danda'u jette raahimiin barnoota daldalaa sadarkaa addunyaa barachuu barbaaddii amma garuu barnoota bu'uuraa argachuuf qofaa qabsaa akka jirtu dubbatti gara mata duree sattaanutti yoo ceenu ulfa ofirraa baasuun keeniyaa keessatti dhorkaadha. haa ta'u malee konyaan kiflii kan andaara galaana gama kibbaa keessatti dubartoonniif durboonni ulfa hin barbaachifneef saaxilaman akka jedhanitti narsii yookaan dooktorri utuu isaan hin gargaarin ulfa ofirraa baasuu balaa qabuuf saaxilamuurraa filannoo kabiroo akka hin qabaanne dubbatu qabsaa'onni mirga fayyummaa hormaataa naannoo akka jedhanitti. shaakalli akkasii naannoo sana keessaa du'a harmoolii akka heddummaatu gumaachee jedha gabaasi haliimaa goongoo marsii kataanaa barattuu sadarkaa lammataa innaa turte ulfaa'u ishee dubbatti jaalalleen ishee ishee waliin waliin galle maatiin ishees ulfaa'u isheetti hin gammanne kanaaf filannoo kabiroo waan hin qabaanneef jecha ogeessa wal'aansa fayyaatiin ala ulfa sana baasuuf dirqamu ishee dubbatti.
Kuutulia pale nyumbani kwa sababu wazazi wangu nawajua tayari.
Katana says her parents are strict, so she traveled to Mombasa and made a concoction of local herbs.
Maatiin koo hedduu akkana hordofan waanan beekuuf manatti gochuu hin dandeenye. Kanaaf gara Mombaasaan dhaqe. Achittis hospitaala deemee ituun taane mala aadaan fayyadame. Soodaaf biqiltuuwwan biyya keessaa walitti makeen qopheesse. Nan dhuge. Sana booda dhiigi na dhangala'uu qabe. Ittaansees dhangala'aa wayiitu ba'e. Garuu guutummaan isaan baane ture. Kanaaf gara hospitaalaan deemee jette. Mo'aan Karaamaa, Atmaan Muhammad kanneen fafakkaatan marsiin carra qabeettiidhaa jedhu. Dubartoonni ituu hospitaala hin dhaqin lubbuun isaanii darbu hedduu akka ta'e dubbatu. Gadameessi isaanii miidhamee kan dhufan jiru innaa baakteeriyaan dhiiga seenu kan septicemia jedhamu balaan fayyummaa sadarkaa hamaarra ga'ee baakteeriyaan sun qaama keessa faca'ee hanga sammuu isaaniitti deemu innaa sana du'atu mudataa jedhan. keeniyaa keessatti ulfaa'uun dubartii lubbuu isheef sodaachisaa yoo hin taane ulfa ofirraa baasuun dhorkaadha. haa ta'u malee ogeessonni eegumsa fayyaa akka jedhanitti biyyattii keessatti waggaatti ulfa gara kuma dhibba shanii ta'u akka ba'u taasisama irra hedduunsaa immoo mala balaa qabuun kan raawwatamu leeyilaa abdikar isaaq youth voices and action initiatives dhaaba jedhamu hoogganu fayyummaa hormaata dubartootaa ilaalchisee dhaaba falmudha rakkoo akka barattuu marsii kataanaa kan irra ga'e. seenaa ijoollee durbaa hedduu akka dhaga'an ibsanii dhaabbanni isaanii ijoolleen durbaa ulfi barbaachifne yeroo isaan mudatu murtii wayyaawaa fudhachuu akka danda'an gorsuudhaan gargaaru. dubartoota ga'eessotas ta'an ijoollee durbaa fayyummaa hormaataa gamalaaleen ragaa ga'aan qaban ulfa ofirraa baasuun kan wal qabate rakkoo fayyummaa. ulfi erga ba'ee booda hordoffii eegumsa fayyaa barbaachisu ilaalchisee odeeffannoo kenninaaf akka nama wal'aansa fudhatuuttis mirgi fayyummaa hormaataa isaan qabaachuu qaban itti himna jedhan dhaabbati isaanii kan shurrubbaa dhooftu emilii naasuu maamiltoota ishee rifeensa dhaabachuu gara ishee dhaqan akka barsiiftu leenjiseera dubartoota ga'eessotaaf ijoollee durbaarraa sababa ulfa baasuu rakkoo isaan mudatu seenaa gaddisiisaa waan dhageessuuf sagantaa kana deggeruun qabaa jettee ka'uu ishee dubbatti emiliin sagantaa kanaan ofii isaanii akka danda'an yaadi isaanii akka babal'atu barnoota isaan gargaaru kenninaaf maal akka godhan ennaa bitaatti galummoo deggersaaf gorsa argachuuf deebi'anii gara keenya dhufu jette baatilee ja'an darban keessa hospitaalli kiflii wal'aansa fayyaa ulfa baasuu waliin wal qabate yoo xiqqaate dubartoota dhibba shan gargaareera keenedi miriitii qindeessaa sagantaa fayyummaa hormaataa kan hospitaalichaati keeniyaa keessatti lakkoofsi dubartoota ulfaa du'anii baay'ee hedduu ta'u dubbatu.
we are also exploring on what are these causes of maternal mortalities that we have not identified that are, that are causing all.
Sababaawwan dubartoota ulfaa du'aaf saaxilu kan nuti hin beekne adda baasuuf hordoffii geggeessinee jirra tokko ulfa baasu akka ta'e beekamaadha jedhan.
Akka tilmaama ogeessota fayyaatti keeniyaa keessaa guyyaa guyyaatti ulfa ofirraa baasuu fayyummaaf balaa ta'een lubbuu dubartoota torbaa darba kanneen kumaan lakkaa'an immoo dhukkubsatanii hospitaala seenu. gara mata duree taanutti yommuu ceenu immoo hawaasi dubartootaa daa'imman harma hoosisanii kan ugaandaa harmoolii ijoollee isaanii reefuu dhalatan hoosisuu dadhaban garuu lubbuu isaanii oolchuuf rakkatanitti abdii horanii jiran jedha gabaasi haliimaa atumaaniif mukaasaa firaansis ugaandaarraa ergan baatii bitootessaa keessa rakkoon yeroo da'umsaa mbabaazii rastii dhaqqabe dooktaroonni hatattamaan wal'aansa baqaqsanii hodhuu geggeessuudhaan daa'ima ishee dhalachuuf ji'a tokko hafu garaa keessaa fuudhuuf dirqaman rastiin san booda onneen ishee dhibamee of wal'aalte innaa wal'aansi fayyaa taasifamaa fi turetti daa'ima ishee harma hoosisuu hin dandeenye kanaaf hospitaalichi aannan daakuu bulbulee kennuufii qabe.
He was given powdered milk, but unfortunately, he faced uh, he faced a condition called NEC stage one, whereby Mbaabaaziin akka jettetti aannan daakuu bulbulanii kennaafii turan kan nama gaddisiisu dhibeen necrotizing enterocolitis jedhu kan sadarkaa duraa kan aannan daakuu garaachisaa sirriitti daakuu dadhabeef saaxilame daa'imni koo jette. Restiin hawaasa dubartootaa aannan harmaa gumaachu kan ATTA jedhu quunnamte. Daa'imni ishee dubartoota aannan harmaa gumaachan biraa aannan harmaa argatee jette. Reeshool Aguzuzii bu'ee qindeessituu hawaasa aannan harmaa kan ATTA jedhamuuti. Dhaabbatichi bara 2021 harmoolii daa'imni isaanii yeroo dhiyoo duraa du'een jalqabame jedhan.
because she had a supply, she asked the doctors, where do I put the milk? And they told her, all we can do for you.
aannan harmaa hedduu qabdi aannan kana eessan kaa'a jettee gaafatte kan isaanitti himan kan nuti sii gochuu dandeenyu qoricha gogsu sii kennuu qofanaan jedhan haati yookaan daa'imni aannan harmaa barbaadu jiraachuu danda'a nan barbaadaa jetteen jedhan aannanni harmaa kun harmoolii daa'imman hanga ji'a ja'a qaban irraa dhufa garuu aannan arjoomuun salphaa miti akuugziibiiween akka jedhanitti harmooliin akkasii dawaa fudhachuun qaban dhiigi isaaniillee qoratamuu qaba jedhan The blood work that we do, we check for HIV, we take, check for hepatitis, we check for syphilis, we check for CMV.
qorannaan dhiigaa nuti geggeessin hiv dhibee tiruu fi dhibee quunnamtii saalaan daddarbu kan sifilis jedhamu ilaallata vaayirasii dhibee gifiraa fidu kan cmv jedhullee qabaachuuf dhiisuu isaanii qoranna aannan gumaachuu isaanii dura ni qoratamu jedhan saadiyaa huseen mulaangwaa qaamni ishee aannan daa'imni ishee barbaaduun ol akka oomishu hubatte haala kanaan kan isheen waa'ee hawaasa aannan harmaa hubatte gumaachuu akka barbaadullee dubbatte the fulfillment that I will get from this, knowing that I'm saving a life somewhere or giving.
gammachuun kanarraa argadhu lubbuu bakka tokko jiru baraaruu koo yookaan fayyummaa wayyawaa ta'e kennuu yookaan immoo daa'ima gargaarsa hin qabneef jireenya wayyawaa kennuu kooti gargaarsa kana caalaa maaltu jira jette hawaasi aannan harmaa kan ATTA jedhamu akka jedhetti waggoota sadan darban daa'imman dhibba shan yoo gargaaru aannan liitira dhibba saddeet arjoomtoota dhibba tokkoof shantamarraa argame dhiyeessee jira. Qophiin dubartootaaf maatii kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti an tuujubee horaate.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaadu Muradaati.
Akkam ooltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo bakka jirtan maratti nagaan isiniif haa baay'atu. Qophii dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa Adam Mahammad Arbaabii fi Caaltuu Buttootu nu jalqabsiisa. Gadaa malee maaltu falaa jedhu.
Agolee abba.
Gabbisaa Abdii Shaashoo galaanii barbaadaaf waammachaas jira. Galaanee hidda dhaloota sanyii koo hin jiraadhu si dhabeetoo jedha. Dhageesseettaa galaana.
Silaa buna seeqalaa buna duudaa galanii silaa sidoo kan galaa durba duukaan galanii safuudha kottu gumee siif bitaa gumee mirgaaf bitanii dhugaa si gigaatte san madda isheen baraafame arbaa sarreecha dhangaa tulluu jokkaalatirraa ifii ibibsaa kottu harsadis birraa birraa ifii ibibsaa kottu dabarsa gormaa jirra ifii ibibsaa kottu. Malkaa ta'eete jira ifi ibibsa kooto warra finfinnee jira ifi ibibsa kooto wallooda seeraan jira ifi ibibsa kooto finfinnee walakkaan jira galaana hidda dhaloota sanyiito injiraadhu si dhabeeto galaana hidda dhaloota sanyiito injiraadhu si dhabeeto. Asha asha anaaf si malee maatii waliin asha asha anaaf si malee maatii waliin. Jaazumina saanii ooleen bulbulaa diidee gaamaadee ooleen bulbulaa diidee gaamaadee yoo barbaadde baaburaan xiyyaara naaf Kan keedarraa taatana bisi Budaayaa igoolaalee jala taa'anii seera toomaanii jala taa'anii seera toomanii Ruufa boombiin jeera jabbileen tiksaa kotoo nafiini koraan gurraacha gabaasarraani galaane hidda dhaloota sanyiito injiraadhu si dhabeetoo galaane hidda dhaloota sanyiito injiraadhu si dhabeetoo. Obsaan qabaddu icciiteedha. Hiitarraa nan gadi ilaale manni keessaan golba keessa galaane mormatti sigiin qallooto koblaa keessisaa bineessa galaane hidda dhaloota sanyiito injiraaddu si dhabeeto galaane hidda dhaloota sanyiito injiraaddu si dhabeeto. Si barbaajan fiintala suuraa loomii kan guddataa rakkoo warra shuuba jeessa. Haatalee jaatanii jaamoo dabalee fi warra tufaamu naa abeebee tufaafa. Suuma barbaacha fandallaa keessan jala shan organ marmaare. Manni keessan kamii waan ofiitoo waliisaa wallaale. Manni keessan kamii biliseetoo waliisaa wallaale. Silaa buna si galaa buna duudaa galanii silaa si duukaan galaa durba duukaan galanii sabuudha kootu gumee si bitaa gumee mirgaaf bitanii dhugaa si gigaatte san madda isheen baraafanii arbaa sarreecha dhangaa tulluu cuqqaala tirraa ifii ibibsaa kootu harsadis birraa birraa ifii ibibsaa kootu dabarsa kormaa jirra.
Kan hordofaa jirtanu qophii dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya itti fufeera.
Shaggar baanaa kaata mallee kaata dhugaan dhiigaa kun nama maraacha. Shaggar baanaa kaata mallee kaata dhugaan dhiigaa kun nama maraacha. Darbee laallaa. Latta qayyaamtee laata. Darbee laallaa. Kokkortaa banaa baata. Darbee laallaa. Eenyutu sarmee baata. Darbee laallaa. Barris bara fakkaata. Barraa qabarii raasa. Sagaltama garbaa guutuu.
raayyummaa beeka. Kan achi hidhatti mirga. Achitu kan as dhiiga. Inni aadaan fagaatu. Dinga dinga daatu jira. Hin bariitu dhiitu malee. Kan boriiti boorri jira. Jiraan jira baataa jiraan jira nyaatu odaa hunda caalu wanti bobeeffatu. Boraataan gorma dhugaa boraataa boree galchu baasakni baasaka baasakni baasaka baasakni baasaka baasakni baasaka hin shakkine moo hin shakkine ree.
cidhiidhaaf abiddaan mana ni ijaarru lootuun sanyii bofaa ta'uu sinaallu jedha wabii dhaaba kunooti.
ta'uu sinaallu jallisuu burqaa kan hunda raasu gadaa deebisa isa kan baasu kooti daalee yaabee baaleen dhufa hormin deessuun seessuu dhaabee tumaa. Kooti daalee yaabee baaleen dhufa hormin deessuun seessuu dhaabee tumaa. Akaakuu mana uyyee maaf dhugaa dabsina safuu cabsina mana utubaa malee arrabaan ordina dhugaa balfina fardi gaafa ganuu laala abbaa soore abbaa soore kooraaf dirree jibbee taallayyaatti gore dhugaa goore kootii daalee yaabee baaleen dhufa hormin deessuun seessuu dhaabee tumaa. Kooti daalee yaabee baaleen dhufa hormin deessuun seessuu dhaabee tumaa. Hidda dhiigee jirma boo'ee dhulaan dhulli horii foo'ee waliin diignu walii ijaarraa ga'uu geesse ulfi ijaarraa. Wacaan injiguu manni gadaanu tubee dhugaan hin dabuu abbaa bokkuu tutume. Wacaan injiguu sirni gadaa jaranaa calliisuu burqaa fila gadaatu falaa. Sirna gadaatu falaa. Gadaatu falaa. Fila gadaatu falaa. Gadaatu falaa. Sirna gadaatu falaa. Gadaatu falaa. Fila gadaatu falaa. Gadaatu falaa. Gadaatu falaa. Dhaloonni hirbuun nyaatu imaana sababallaa yoo turis galmaan keenya kayyoo goototaan garraa.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiin dhandhamanna muuziqaa galgala kanaaf isinii qophaa'e kanumaan raawwata. Qophii keenya guyyaa taanuutiin amma walitti deebi'utti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bulaa an Dofqaa Dumoroodhaati.
Kooti daalee yaabee baaleen dhufa hormin deessuun seessuu dhaabee tumaa. Kooti daalee yaabee baaleen dhufa hormin deessuun seessuu dhaabee tumaa. Qonnaaf abdannee booratti kufee maasaatti kufee babatteef loloosoo gindis cabsee dhufe cabseetoo dhufe waadaa dagatanii gatantaruun salphina lakkii salphina soofaaf dibbee reebneet dhugaa maaliif balfina sanuu barana kootii daalee yaabee gaaleen dhufa hormin dheessuun seessuu dhaabeetumaa. Hormin dheessuun seessuu dhaabeetumaa.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti gama saatalaayitiin qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaatii nagaatti bula.